iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda iri no kuri fm ku murongo ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi wayishatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose naho kuri facebook instagram na youtube ni voa radiyo yacu kuri mikoro muri kumwe na jeffrey mutagoma ugiye kubagezaho amakuru muri uyu mwanya minisitiri w'intebe mushya w'ubwongereza Keir Starmer yatangaje ko yakuyeho burundu gahunda y'icyo gihugu yo kohereza abasaba ubuhungiro mu rwanda aragira ati gahunda yo kohereza abasaba ubuhungiro mu rwanda yarapfuye ihambwa mbere y'uko itangira ntiyigeze ibasha kubakumira niger mali na burkina faso byaraye bishyize umukono ku masezerano yo kwinjira mu ihuriro rishya kuri iki cyumweru mu bufaransa habaye amatora y'abagize inteko ishinga amategeko naho minisitiri w'intebe w'ubuhinde narendra modi kuri wa mbere aragira uruzinduko rw'iminsi ibiri mu burusiya rugamije gutsura umubano w'ibihugu byombi amakuru arambuye ni mu kanya gato ibihugu bitatu biyobowe n'abasirikare muri afurika y'uburengerazuba ari byo niger mali na burkina faso byaraye bishyize umukono ku masezerano yo kwinjira mu ihuriro rishya bishimangira ko bitajenjetse mu gufatanya inzira yo gusohoka mu muryango w'ubukungu na politiki uhuza ibihugu bya afurika y'uburengerazuba sedao uyu muryango wari umaze iminsi usaba ibihugu biyobowe igisirikare gusubira mu miyoborere ya demokarasi ayo masezerano yashyizweho umukono mu nama ya mbere y'umuryango mushya ibi bihugu byashinze biwita alliance of sahel states aes cyangwa umuryango uhuza ibihugu byo muri sahel isinywa ry'aya masezerano hagati y'ibi bihugu ni ikimenyetso ko bifitanye ubufatanye bwa hafi muri aka karere ka sahel yo hagati kazahajwe n'umutekano muke abasirikare bategeka ibi bihugu bitatu bafashe ubutegetsi hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu bahise bahagarika ubufatanye n'ibihugu byo mu karere ndetse n'iby'uburayi na amerika perezida wa nigeri abdurahman tiyani yavuze ko iyi nama y'umuryango w'ibihugu byo muri sahel ari umusaruro wo kwiyemeza n'ubushake ibihugu bisangiye wo kugarura ubusugire bwabyo gushyira umukono ku masezerano atangiza iri huriro rishya ry'ibi bihugu biremeza ku mugaragaro ko niger mali na burkina faso bidashaka umuryango w'ubukungu na politiki wa sedao uhuza ibihugu cumi na bitanu byo muri afurika y'uburengerazuba aya masezerano yashyizweho umukono hasigaye umunsi umwe ngo abakuru b'ibihugu by'umuryango wa sedao wagumye kwingingira ibihugu kuwugarukamo baterane niger mali na burkina faso bishinja sedao guteshuka ku mahame shingiro yigenga no kunanirwa guhangana n'ikibazo cy'umutekano muke uterwa n'abarwanyi b'abajihadisite mu kwezi kwa gatatu ibihugu uko ari bitatu byemeranyije gushyiraho ingabo bihuriyeho zo guhangana n'icyo kibazo kimaze guhitana abarirwa mu bihumbi no gukura mu byabo abagera kuri miliyoni eshatu minisitiri w'intebe w'ubuhinde narendra modi kuri uyu wa mbere aragira uruzinduko rw'iminsi ibiri mu burusiya rugamije gutsura umubano w'ibihugu byombi ni uruzinduko rubaye muri iki gihe burusiya bufitanye umubano n'ubushinwa ubuhinde bufata nka mukeba abakurikiranira hafi bya politiki y'ubuhinde baravuga ko muri uru ruzinduko modi ateganya kugirana ibiganiro na perezida vladimir putin ku wa kabiri bizaba bigamije gukuraho urwikekwe ko umubano w'ibihugu bicuditse igihe kirekire waba warajemo kirogoya iyi nama bazagirana izaba ibaye bwa mbere kuva uburusiya bwatera ukraine ubuhinde bwirinze kwivanga muri iki kibazo ntibwigeze bwamagana iyi ntambara cyangwa ngo bwitabire ibihano ibihugu by'uburayi na amerika byafatiye uburusiya nubwo abakuru b'ibihugu by'uburusiya n'ubuhinde bagirana inama buri mwaka kuva umwaka w'ibihumbi bibiri bari batarongera guhura kuva vladimir putin asuye umurwa mukuru w'ubuhinde mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe
Washington ijwi rya Amerika.
Ubufaransa amatora y'abagize inteko ishinga amategeko yitabiriwe ku rugero ruri hejuru y'urw'amatora aheruka yo mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri. Ni amatora ishyaka rya National Rally ritsimbaraye ku bya kera rishobora kugaragazamo ingufu. Gusa nubwo rishobora kubona intebe nyinshi mu nteko ishinga amategeko rishobora kutabona ubwiganze. Haramutse habuze ishyaka ribona ubwiganze mu nteko ishinga amategeko y'Ubufaransa bishobora kuba igihato ku butegetsi bwa perezida Macron bigatiza umurindi imidugararo n'idindira ry'ibikorwa bya leta muri iki gihugu kiri ku mwanya wa kabiri mu bukungu mu bikoresha ifaranga ry'uburayi iyero ishyaka National Rally riramutse ritsinze bwa bubaye ubwa mbere ishyaka ritsimbaraye ku bya kera rigiye ku buyobozi kuva mu ntambara y'isi ya kabiri mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu radiyo yacu viwe akadomo com mukurikire aya makuru kuri facebook instagram youtube na x muradusanga kuri vowe radiyo yacu mu kanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika minisitiri w'intebe mushya w'ubwongereza Keir Starmer yaraye atangaje ko azavanaho burundu umugambi utavugwaho rumwe wo kohereza mu rwanda abasaba ubuhungiro mu bwongereza iki cyemezo ni kimwe mu bya mbere ubutegetsi bwe bufashe kuva yatsinda amatora ubutegetsi bw'abatsimbaraye ku bya kera asimbuye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri bwari bwatangaje ko buzohereza mu rwanda bimukira baza gusaba ubuhungiro mu bwongereza buvuga ko iki gikorwa kizarangiza ibibazo by'abimukira baza muri icyo gihugu bakoresheje amato mato gusa nta mwimukira n'umwe woherejwe mu rwanda kubera ko icyo cyemezo cyatambamiwe n'ubutabera bw'ubwongereza mu kiganiro kigenewe abanyamakuru yakoze bwa mbere kuva abaye minisitiri w'intebe sitama yavuze ko gahunda yo kohereza abimukira mu rwanda nta kimaze kuko niyo ikurikizwa yajyaga koherezayo abimukira babarirwa kuri rimwe ku ijana gusa bityo ikaba ntacyo yajyaga gufasha mu kubakumira aragira ati gahunda yo kohereza abasaba ubuhungiro mu rwanda yarapfuye ihambwa mbere y'uko itangira ntiyigeze ibasha kubakumira nimurebe umubare w'amaze kwinjira mu mezi atandatu arenga gato ya mbere y'umwaka ni umubare uruta w'ikindi gihe cyose ngiki ikibazo dusigiwe n'abo dusimbuye ariko akazi karatangiye kandi tuzahindura ibintu vuba bishoboka sitama yavuze ko hadashobora gukomeza icyo yise ibikorwa bigamije gushimisha rubanda bidafite icyo bikemura ku kibazo cyo gukumira abimukira ikibazo cyo guhagarika abimukira bambuka bava mu bufaransa bakinjira mu bwongereza nicyo cyumvikanye cyane mu byumweru bitandatu byo kwiyamamariza umwanya wa minisitiri w'intebe mu bwongereza mu gihe ababishyigikiye bavuga ko cyajyaga guca intege burundu abatwara abantu muri ubwo buryo ababinenga bavuga ko gahunda yo kubohereza mu rwanda ari iy'ubugome kandi itajyaga kugira icyo itanga mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka ushize urukiko rw'ikirenga rw'ubwongereza rwemeje ko uyu mugambi unyuranye n'amategeko rwavuze ko u rwanda rudashobora gufatwa nk'igihugu gitekanye cyabakira bituma abaminisitiri basinya amasezerano mashya n'iki gihugu bahitisha n'itegeko ryemera kurenga kuri icyo cyemezo imiryango inyuranye y'uburenganzira bwa muntu yakemanze iyo mikorere yitambamira mu nkiko leta y'ubwongereza yamaze guha u rwanda miliyoni amagana z'amapawundi agenewe gushakira amacumbi abimukire bagomba koherezwa no guha akazi abakozi bashinzwe gukora ibyerekeye kubakira aya mafaranga ubwongereza ntibushobora kuzayasubizwa sitama yavuze ko leta ye izashyiraho ingabo zishinzwe kurinda imipaka zizaba zigizwe n'abapolisi abashinzwe ubutasi bw'imbere mu gihugu n'abashinjacyaha bazakorana n'ibigo mpuzamahanga guhagarika abinjiza abantu mu buryo butemewe sitama yatsinze amatora n'amajwi menshi mu mateka ya vuba aha y'ubwongereza bituma wa minisitiri w'intebe ukomeye kurusha abandi bategetse ubwongereza kuva igihe cya tony blair gusa ategerejwe n'ibibazo bitoroshye birimo guteza imbere imirimo ya leta no kuvugurura ubukungu bujegajega mu kiganiro kigenewe abanyamakuru ku biro bye biri downing street sitama yashubije ibibazo binyuranye abazwa kenshi kuri gahunda y'uko ateganya kuzubahiriza amasezerano ye yo gukemura ibibazo igihugu cye gifite n'igihe azabikorera gusa hatanze ibisubizo bike ku byerekeye gahunda nyirizina afitiye ibyo bibazo muri tanzania inzego zishinzwe ubuzima bw'abana mu nkambi ya nduta ziravuga ko abana bagera ku gihumbi na magana abiri na mirongo irindwi na babiri bari munsi y'imyaka itanu bugarijwe n'indwara ya bwaki ituma badindira mu mikurire no mu mitekerereze mu nkambi ya nyarugusu naho abana bafite icyo kibazo bagera ku gihumbi na magana abiri james joven nibyo atubwira ibyo bitigiri byemezwa na muganga tumaine nyundo ushinzwe iby'ubuzima bw'abana mu nkambi za nduta na nyarugusu mu kiganiro yahaye ijwi ry'amerika muri komine kibondo kuvuga ko bafise umugambi wo gukemura ikibazo cy'indwara zitandukanye agaragaza ko ibice cumi n'umunani ku ijana by'abana bari munsi y'imyaka itanu barwaye indwara zivana no gufungura nabi mu nkambi za nduta na nyarugusu bapfa hafi buri mwaka kama mnavyofahamu wilaya yetu ina kambi ya wakimbizi nako kule kuna watoto chini ya miaka mitano.
Nk'uko mubizi komine yacu icumbikiye impunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta. Muri iyo nkambi naho hari abana benshi bari munsi y'imyaka itanu, hafi barenga igihumbi majana abiri barwaye indwara ya bwaki, co kimwe no mu nkambi ya Nyarugusu. Ubu turi mu migambi yo gukemura ico kibazo mu bana bose babarizwa muri komine Kibondo no mu nkambi zahungiyemwo Abarundi no mu baturanyi b'inkambi nkambi za Nduta na Nyarugusu icyo kibazo kirahari abarenga ibihumbi mirongo indwi bugarijwe n'icyo kibazo ari nayo mpamvu turimo turashakisha umuti wo gukemura icyo kibazo kibangamiye abatari bake mu nkambi no mu baturanyi Wananchi wa Kibondo ambao tunawaita kwa jina maarufu kama host community ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku bifungurwa PAM muri komine Kibondo yemeza ko riri mu migambi yo kongera ingufu mu bijyanye n'ubuzima bw'abana basinzikagiwe n'indwara zo gufungura nabi mu gihe ridashoboye gutanga ibiribwa bihagije ku mpunzi uyu ni Sara Musangi yaserukiye ishyirahamwe PAM Ni mategemeo ya WFP kwamba angalau sasa wa- watoto wenye utapiamlo watakuwa wanatambuliwa mapema.
PAM itegekanya ko amatohoza y'abana barwaye bwaki azoza arakorwa hakiri kare mu ntumbero yo kubavura no kugabanya ibitigiri by'abapfa ikindi tuzotanga ibikoresho byo gufasha mu buvuzi no kumenya abana barwaye hakiri kare kugira bavugwe batarasinzikara cyane Basi anapokutana na watoto wenye utapiamlo achukue hatua.
nk'uko bamwe mu babyeyi babibwiye ijwi rya amerika ibiribwa ni kimwe mu bibazo bikomereye impunzi z'abarundi mu nkambi za Nduta na nyarugusu mu gihe iminsi yose bamira ku bugari n'ubushaza hafi buri mwaka impunzi zo mu nkambi ya nduta zivuga ko ikibazo cyo gufungura nabi kibasira n'abakuze kuko impunzi yitwa impunzi kabisa iritabwaho ikaronka byose ibisabwa ibikeneye impunzi ahubwo jewe mbona yuko ngaha am- kweri mw'iyi nkambi kintu cerekeye ubuzima bwo mu bifungurwa kweri ndabona yuko umengo ico nico kigize kiduteye ingorane kabisa kiraduteye ingorane gose udufasha akatwiyumvira ko bakatubabwira ibyo kurya nk'iri pukadoro ukwezi turose ifu n'ibi n'ubushaza hanyuma tukaronka nk'umuceri n'ibiharagi bakatubaraduhindura mu ntumbero z'uko kugira dushobore kugira amagara meza ubasaba ko hogira n'undi munsi mukatwiyumvira ko mukadukabira utwo kurya kaduha nk'izindi zo kurya kuko abantu kweri amagwara yabaye menshi amayisitoma mu gihe leta ya tanzania n'u burundi bari mu migambi yo gutahukana impunzi zose z'abarundi imfashanyo zigenewe impunzi zaragabanijwe ku rugero runini bigatuma ubuzima bubi kandi bugoye cyane mu mpunzi zahungiye mu gihugu cya tanzania twahora duhabwa amagarama magana atatu na mirongo umunani kira muntu ariko ubu dusigaye duhabwa igarama magana atatu na mirongo ibiri ni ukuvuga indya zaragabanutse ko- rwose kandi binasubiye turonka indya zitameze neza nk'ubuzima uh, bw'abantu buca bugenda nabi hariho abatajya ubugari bivanye n'ubumuga bafise ku bw'izo mpamvu impunzi zisaba leta ya tanzania na ser gukemura ibyo bibazo bisunze amategeko mpuzamakungu agenga impunzi kuva muri komine kibondo iri mu gihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika inshuti muduteze amatwi tugeze mu mwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima dutegurirwa na mugenzi wacu eugenie mukankusi
iki cyumweru muri bungabunga ubuzima turarebera hamwe uko ubuziranenge bw'umwuka ku isi buhagaze ndetse n'ingaruka bigira ku buzima bwacu abanyeshuri bo muri kenya barimo gufata ingamba zigamije kongera ubuziranenge bw'umwuka no kurinda aho batuye dr lisa frost ramsey inzobere mu bijyanye n'ubuziranenge bw'umwuka aratuganiriza ku ngaruka ihumana ry'umwuka rigira ku buzima ndetse n'icyakorwa mu kurikumira ikindi uburyo budasanzwe bwo gusimbuza ingingo z'umubiri zangiritse burerekana intambwe ikomeye itewe mu bijyanye no gusimbura ingingo izi nkuru hamwe n'izindi turazigarukaho muri iki kiganiro bungabunga ubuzima cya none ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri iki kiganiro bungabunga ubuzima mbashimiye ko mwahisemo kubana natwe deogenia mukankusi umwuka duhumeka buri munsi ugira ingaruka ku buzima bwacu ibyuka bya dioxide de sulfure ndetse n'ibya carbone ni bimwe mu bihumanya bikunze kwangiza ubuziranenge bw'umwuka ku isi inzobere zivuga ko guhumeka umwuka mubi bishobora gutera kanseri indwara zibasira ubwonko ndetse n'iz'umutima nk'uko bitangazwa n'ishami rya onu ryita ku buzima wms ihumana ry'umwuka rihitana abantu bangana na miliyoni zirindwi ku isi buri mwaka raporo y'umwaka ushize wa bibiri na makumyabiri na gatatu yakozwe n'ikigo acare ku buziranenge bw'umwuka ku isi igaragaza ko ku bihugu ijana na mirongo itatu na bine byasuzumwe birindwi byonyine aribyo byujuje ibipimo biboneye by'ubuziranenge bw'umwuka muri ibyo harimo iceland ibirwa bya maurice ndetse na nouvelle zelande reka dutangirire muri kenya aho abanyeshuri bo ku ishuri rituranye n'ikimpoteri kinini kurusha ibindi muri icyo gihugu batangiye gutera ibiti by'imigano mu rwego rwo kongera ubuziranenge bw'umwuka ibyuka binuka bicucumuka mu myanda yo muri icyo kimpoteri biragira ingaruka ku buzima bw'abanyeshuri ari byo iri shuri ubu ririmo guhangana nabyo
n'udusuka two gukora mu busitani hamwe n'ingemwe z'imigano mu ntoki abanyeshuri bateraniye kuri site y'ishuri ryabo riteraho ibiti icyizere muri bo ni cyose ko ibi biti bizakora bikayungurura umwuka uhumanye cyane hafi y'iri shuri ibiti by'imigano birenga ijana bikoze agashyamba gato gatewe hafi y'ishuri ryisumbuye rya ndangola riherereye mu burasirazuba bw'umurwa mukuru wa kenya nairobi hafi y'ikimoteri kinini kurusha ibindi muri iki gihugu
zimwe mu ngorane zitwugarije ni umunuko uva mu kimoteri umwotsi ucucumukamo gutwikira biriya bintu hariya bicucumura ibyotsi rwose nabyo bitera indwara ya asima asima ni indwara ikunze kugaragara cyane mu ishuri ryisumbuye rya dandora
ibyotsi binuka bicucumuka bivuye mu gutwika imyanda buri gitondo bigasakara mu kigo cy'ishuri kiri hafi aho uyu mushinga wo gutera imigano uri mu buryo bw'iri shuri bwo kwirwanaho beauty casi mayina ni umuyobozi w'iri shuri my motivation of initiating Babu project in the school
icyanteye umwete wo gutangiza umushinga wo gutera imigano mu kigo kwari ukugira ngo duhangane n'ingaruka z'ikimoteri gihumanya cyane umwuka duhumeka rwose kandi hamwe n'uyu mushinga nzi ko bigiye kugabanya umubare w'abanduraga indwara z'ubuhumekero mu batuye agace ka dandora ikimoteri cya ndangola kiri mu buso bukabakaba hegitari mirongo itanu z'ubutaka kandi kimenwaho toni zirenga ibihumbi bibiri z'imyanda buri munsi iyo iva ivanywe mu mujyi wa nairobi utuwe n'abagera kuri miliyoni enye ingaruka z'iki kimoteri zibasha kumvikana mu ntera y'ibirometero abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko umwuka wo muri nairobi akenshi unahumanywa n'ibyotsi bivurwa n'imodoka zishaje n'ibindi bihumanywa birimo ibyotsi bicucumuka mu nganda usanga akenshi zubatse hafi y'ibice bituwe aderiana mbandi ni inzobere mu bijyanye n'ubuziranenge bw'umwuka muri porogaramu ya loni yita ku bidukikije mu ishami ryayo ry'akarere ka afurika
ingaruka z'ihumana ry'imyuka zigera ku bice byose by'imibiri yacu birimo ubwonko ingingo zinyuranye harimo ibihaha ndetse yewe zigera no ku mwana ukiri mu nda uburyo bwiza bwo kwirinda guhumeka umwuka wanduye ni ukugabanya kujya aho ushobora guhurira nawo ubu gutera ibiti by'imigano bituma hari uruzitiro rushyizweho mu bijyanye n'umwuka wandura unyuze aho bitari cyane cyane urebye uduce duto duto tutaboneshwa ijisho ikindi birumvikana iterwa ry'imigano rituma haba igikorwa cy'ibimera cyo gukora umwuka mwiza ishami rya loni ryita ku buzima oms rivuga ko ihumana ry'umwuka ryica abantu babarirwa muri miliyoni zirindwi ku isi kandi mirongo icyenda n'icyenda ku ijana ry'abatuye isi bagerwaho n'umwuka wanduye mu wa bibiri na cumi n'icyenda
ubona ute uko ubuziranenge bw'umwuka buhagaze aho utuye ese ni izihe mpinduka wifuza kubona zishyirwa mu bikorwa ngo bwiyongere ibi ni bimwe mu bisubizo by'abatuye repubulika ya demokarasi ya kongo
hari ihumana ry'umwuka hano muri uvira kandi riraterwa n'impamvu nyinshi imwe muri izo mpamvu tubona hano niterwa n'abantu ariyo itemwa ry'ibiti twugarijwe kandi n'ibiza kamere nk'imyuzure isenya amazu ikangiza ibidukikije ndetse ikaba yanasenya ibikorwa remezo by'isukura bikagira ingaruka ku mwuka duhumeka
umwuka duhumeka hano i Uvira nta buziranenge ufite ibyo twarabibonye kuko hari impamvu eshatu z'ingenzi zangiza umwuka duhumeka nta dusanduku rusange twagenewe gutamo imyanda abantu barayijugunya aho babonye mu miferege munsi y'ibiraro ku mihanda abantu baranduza ahantu rusange hari kandi ikibazo cy'ubwiyongere bw'amazi y'ikiyaga tanganyika kandi aya mazi aranduye muri uvira nta mihanda myiza dufite iyo abantu batwara imodoka zitumura ivumbi ryinshi
pour améliorer la qualité de l'air de manière pratique mu kongera ubuziranenge bw'umwuka mu buryo bufatika nibwira ko hano muri uvira urugero abategetsi bo mu nzego z'ibanze cyangwa aba guverinoma bakwiye gufata ingamba zafasha mu kubungabunga ibidukikije no kuzamura ubuziranenge bw'umwuka icyo nshaka gusobanura aha ni uko nk'urugero buri muntu wese ufite ikibanza yasabwa gutera igiti ni uko hoba isuku muhana iyo myanda yose bata mu mazi bashyira ahantu aho ariho hose igomba gushaka undi bivaho ubundi kandi nta mihanda mu mihanda kubera ko nta mihanda myiza dufite hariho umukungugu abantu bahumeka nawo ukabatera indwara kubera imihindagurikire y'ikirere habaye icyokere gituma abantu bakingura amadirisha bizateye indwara icyo twifuza ni uko hoterwa ibiti muri iriya misozi abantu bakagira isuku hano muri uyu muhana imihanda igakorwa
dr lisa faustin ramsey ni inzobere mu bijyanye n'ubuziranenge bw'umwuka ku kigo srr akaba n'umwarimu kuri kaminuza ya kwazuru natal muri afurika y'epfo aradusobanurira ingaruka ihumana ry'umwuka rigira ku buzima bwacu ndetse n'ibyakorwa mu kongera ubuziranenge bw'umwuka muri afurika
wenda uburyo bwiza bwo gusobanura umwuka uhumanye cyangwa umwuka utujuje ubuziranenge bwaba kureba ku bwinshi bw'ibihumanya biri muri uwo mwuka kandi ibyo bishobora kubamo n'uduce dutoya cyane tutaboneshwa ijisho hari uduce duto tw'ibintu bikomeye ndetse n'utw'uruhurirane rw'imyuka kandi rero hari amabwiriza y'ubuzima anyuranye y'ingenzi niba ingano y'ibihumanya biri mu mwuka irenze iteganwa n'amabwiriza kugira ingaruka ku buzima ku mugabane wa afurika ikibazo gikomeye cy'ubuziranenge cyari ku mwuka wo mu ngo hari ingo nyinshi zigitekera mu nzu cyangwa se zitekera ku mashyiga akoresha peteroli avubura ibihumanya byinshi inzu akenshi nazo ziba zubatse nabi nta buhumekero buboneye zifite hanyuma ibyanduza umwuka bikirunda mu nzu abantu kandi barara hafi y'ibihumanya umwuka bagahumeka umwuka uhumanye ijoro ryose basinziriye ihumana ry'umwuka rifite ingaruka nyinshi cyane ku buzima mu by'ukuri iyi mibare y'imfu iri hejuru cyane ifitanye isano ahanini n'ihumana ry'umwuka na virusi itera sida na malariya bihurijwe hamwe ibintu bibabaje cyane ni ikibazo cy'ingenzi cy'ibidukikije akenshi kidakunze gutekerezwaho ariko ni iby'ingenzi cyane niba dushaka kugabanya impfu ku mugabane wa afurika abagerwaho n'ingaruka zacyo ahanini ni abana n'abageze mu zabukuru abageze mu zabukuru ni ukubera ko imibiri yabo iba itangiye gucika intege ntibikibasha gushongesha ubumara buhumanya nk'uko bimeze ku bakiri bato naho ku bana ni ukubera ko ibipimo by'imihumekere yabo biri hejuru cyane bahumeka vuba cyane ndetse kenshi cyane kurusha abantu bakuru kandi imibiri yabo ari mitoya rero ingano y'uburozi binjiza mu mubiri igira ingaruka nyinshi abana rero bagerwaho cyane n'iki kibazo ikindi dufite umubare uri hejuru w'urubyiruko muri afurika n'ibipimo by'abavuka biri hejuru n'urubyiruko rero rugerwaho n'izo ngaruka z'ihumana ry'umwuka kandi icyo ni ikintu gihangayikishije ku mugabane wa afurika amwe mu mahitamo y'ingenzi yaba gushyiraho amategeko agenzura ihumana ry'umwuka ibyo ni ngombwa cyane kandi mu bihugu bimwe ayo mategeko arahari ariko ntiyubahirizwa uko bikwiye dukwiye kumenya neza ihumanya bigera ku baturage gushyiraho uburyo bw'igenzura rero urugero nk'iri koranabuhanga ry'agatangaza riva mu buhinde ry'utwuma tureha duhendutse ushobora gushyira hanze bityo ukaba wabasha gupima ihumana ry'umwuka ukanamenyeraho ibihumanya bigera ku baturage ntiwabasha gukemura ikibazo mu gihe utagisobanukiwe
uburyo budasanzwe bwo gusimbuzwa urugingo hifashishijwe impyiko y'ingurube yahinduriwe ingirabuzima fatizo burimo kongera icyizere ku baganga n'abarwayi ku bijyanye n'ahazaza h'ubuvuzi bwo gusimbuzwa ingingo
mu byumweru bike bishize liza pizano yari hafi yo gupfa akeneye cyane guhindurirwa umutima n'impyiko ariko bitewe n'uburyo yari arwayemo ntiyari mu bemerewe gusimburizwa izo ngingo mu buryo busanzwe yahawe agapompo gakora mu mwanya w'umutima we ahabwa n'impyiko nshya yavanywe mu ngurube yahinduriwe ingirabuzima fatizo
nari ku iherezo ry'ubuzima ngerageza amahirwe kandi urabyumva byari kuba bibi cyane iyo bitari gukunda kuri njye byashoboraga gukunda ku wundi muntu itsinda ry'abahanga bo kuri kaminuza ya new york ryatangaje ko pizano arimo kugenda amererwa neza
bisa nko kwisanga mu tuyira twinshi tw'urusobe utabasha kumenya akagusohora aho uri twatahuye akayira kadusohora muri urwo rusobe rero ari byo gukoresha urugingo duhise tuvana mu ngurube kugira ngo tumukure mu mashini iyungurura amaraso no kumugira umukandida wahabwa agapompo k'umutima mu gihe nyacyo cyo kumurokora
pizano abaye umugore wa mbere uhawe urugingo rwavanywe mu ngurube yaba ibyo ikoze n'umutima we byose byari byarangiritse bitagikora umutima we wajyaga uhagarara kenshi bigasaba kuwushitura mbere y'uko ukorerwa uko kubagwa kwigerageza
ubwo twabashaga kumuha andi mahitamo arenze ku buvuzi bwo kumworohereza gusa yarishimye yabyemeye atajuyaje yarabyumvise yari abizi ko byari igerageza ko tudashobora kumwizeza ko byanze bikunze biza kugenda neza ariko yifuzaga kubigerageza
ni umurwayi wa kabiri mu mateka uhawe impyiko y'ingurube nyuma y'igikorwa nk'icyo cyabereye mu bitaro bikuru bya massachusetts ni amagerageza agamije guhindura impamo isimbuzwa ry'ingingo z'abantu iz'inyamaswa
nari ku iherezo ry'ubuzima ngerageza amahirwe kandi urabyumva byari kuba bibi cyane iyo bitari gukunda kuri njye byashoboraga gukunda ku wundi muntu bikaba byafasha uwajyaga gukurikiraho
hagati aho richard Sleiman umugabo wa mbere watewemo impyiko y'ingurube yahinduriwe ingirabuzima fatizo yapfuye amaze amezi abiri abazwe nk'uko ibitaro bikuru bya massachusetts byakorewemo uku gusimburizwa impyiko byabitangaje nyuma y'iminsi icumi ahawe urugingo rushya uyu mubyeyi w'imyaka mirongo itanu n'ine yafashe agakoresho kamufasha gutambuka hanyuma atera intambwe ze za mbere
ndifuza kumarana igihe n'abuzukuru banjye nkakina nabo
ikiganiro cyacu cya none ntaha tugisoreje ku yandi makuru y'ubuzima inama zagufasha kumererwa neza ndetse n'ubuvumbuzi bushya mu by'ubuvuzi gumana n'ijwi rya amerika ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu naho ubutaha mukomeze kugubwa neza muharanira kandi ko umunsi wanyu uwo ari wo wose uba uw'ubuzima uzira umuze
inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba ntaha tuyasoreje ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
Janzo